mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma hashize imyaka makumyabiri n'irindwi uwari perezida w'uburundi melchior ndadaye yishwe ejo mu burundi baramwibutse ikabe akaryo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi ryandadaye ryerekeye inkwavu nziza ya demokarasi uyu ni musenyeri gerve banshimiye ubusa arikepiskopi wa diyosezi gaturika ya byumba mu burundi wayoboye igitambo cya misa yo kwibuka nyakwigendera perezida melchior ndadaye naho kabuga felicien uregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda azafungirwa irahe mu buholandi mu gihe cyose cyo kuburana urubanza rwe aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane reka ariko mugenzi wacu aloise bigirimana abanza tubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloise urakoze joffre mu yavugwa ku karere abagenzi hamwe n'abavukanyi ba nyakwigendera kizito mihigo bariko barasaba ko hoba itohoza ryigenga kugira haboneke inyishu camwishe vuga kandi ko igipolisi kitatanze ivyemeza bifadika vy'ivyo cashikirije mihigo yahawe agashimwe mpuzamakungu kitiriwe vaclave havel ku buhinga bwiwe bwo kwihangira aba uwa mbere ku isi mu baharanira uburenganzira bwa muntu ahawe ako gashimwe yaramaze kwitaba imana gary kasparove arongoye umuryango wita ku gateka ka muntu human right foundation wahaye agashimwe kizito mihigo mu kwezi kw'icyenda guheze avuga ko aka atari akaryo ko kugandarira kizito ariko ari uguhimbaza ubuzima bwiwe ubuhinga bwiwe bwo kuririmba hamwe n'umwete yari afise wo kubaho ubuzima burangwa n'ukuri nawe delphine uwituze yahoze ari umugenzi wiwe yavuze ko banezerewe kuko isi yose ishima ibikorwa nyakwigendera yakoze uwituze yarokotse jenoside yabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane yavuze ko agashimwe kizito yahawe kazoshigikira intumbero yari yarihaye y'amahoro n'ubwigenge bw'abanyarwanda mihigo yapfuye ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri inyuma y'iminsi ine ahagaritswe n'igipolisi hafi y'urubibe ruhuza u rwanda n'uburundi igipolisi cyamwagirije ko yagomba kujabuka umupaka no kuja kwifatanya n'abaroberi raporo yasohowe n'umushikirizambanza mukuru w'u rwanda yavuga ko urupfu rwa mihigo rwatewe n'uko yabuze impwemu kandi yatowe yimanitse akoresheje ishuka lewis nduge umuyobozi wa human right watch ku mugabane wa afurika yavuze ko yavuganye na mihigo mu minsi y'imbere y'uko afatwa mudwe yavuze ko mihigo yari afise ubwoba bw'uko ashobora gufungwa acatangura umugambi wo guhunga igihugu yavuze ko iyo raporo y'ubutegetsi y'uko yiyahuye iteye amakenga papa francisco umwungere wa ekereziya katolika yasabye ko abakundana bahuje ibitsina bo kwemererwa gushingirana byisunze amategeko aya makuru yashyikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ryegukira ekereziya katolika cna yavuze ko abo bantu bafise uburenganzira bwo kuba mu muryango nk'abandi kuko nabo ari abana b'imana papa francisco yavuze ko hakwiye gushyirwaho itegeko riha abakundana bahuza igitsina kubakana bagashinga urugo nk'abandi ati icyo gihe bazoba bakingiwe
washington ijwi ry'amerika
umurwi washinzwe muri kenya kugira uhuze abanyepolitike ejo ku gatatu warashize ahabona ibyohindurwa mu ibwirizwa shingiro harimwo gushyiraho ikibanza cy'umushikiranganji wa mbere kugira indyane zishingiye kuri politike zitorerwe umuti imbere y'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iyo raporo yari imaze imyaka ibiri irindiriwe yahawe perezida kenyatta hamwe n'uwo batavuga rumwe mu nyuma yahavuye aba inshuti yiwe muri politike raila odinga iyi raporo irimwo icofasha abanyakenya kugira hakomezwe ubumwe mu gihugu no kurinda imvururu hamwe no gucanamwo gukunda kwibonekeza inyuma y'amatora kenyatta ntiyemerewe kwitoza mu kiringo cya gatatu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ariko kubona ariko arihutisha izi mpinduka afatanije na odinga byateye amakenga bamwe ko abo banyepolitike baba bariko bararondera ingene boga bangana ubutegetsi inyuma y'amatora umushikiranganji wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo yavuze ejo ku gatatu ko yizigiye ko sudani igiye kuzokwemera vuba ko isirayeli yitwa igihugu ni mu gihe amerika iriko iraraba ingene ikura sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba pompeo yavuze ko amerika ikeneye ko igihugu cose cemera isirayeli nk'igihugu cigenga nk'ubutaka bw'abayahudi bufise uburenganzira yabwiye abamenyeshamakuru ko yifuza ko sudani nayo yobigira n'ingoga kandi yoyigirira inyungu sudani yashyizwe ku rutonde rw'abafashe iterabwoba mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'aho omar al bashire yakiriye uwashinze umuhari w'iterabwoba al qaida osama bin laden
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho ejo bazirikanye imyaka makumyabiri n'irindwi ishize perezida melchior ndadaye yishwe mu misa yo kumwibuka umushumba wa arikidiyosezi gatolika ya bujumbura musenyeri gervais banshimiye ubusa yahamagariye abarundi muri rusange n'abategetsi by'umwihariko kugendera ku matwara ya ndadaye washakaga ko abanyagihugu bose bishyira bakizana mugenzi wacu eloge willy kaneza yaduteguriye inkuru
ibirori nyamukuru byo kwibuka melchior ndadaye vyabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura naho yiciwe nk'uko yari umukatolika vyabanjijwe n'imisa yasomewe kuri paruwasi saint michel hagati na hagati mu gisagara imbere yo kuja gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa yiwe n'abagendanyi biwe ziri hafi yaho umusenyeri wa diyoseze nkuru ya bujumbura gervais banshimiye ubusa yavuze ko ndadaye yibukwa nk'umuntu yerekeje ubuzima bwiwe ku kurondera kwitunganya neza kw'igihugu ciwe na beneco yashimangiye ko hategerezwa kubaka uburundi bw'iteka buzindyane n'ukwama abantu basubiranamwo basaba rero imana ko mubandanye haboneka abantu b'intwari nkawe kugira ngo indoto ziwe zibandanye zirambuka uburundi bwacu bubu bw'iteka buronka amahoro amahoro ahagaze ku butungane tugomba kubaka uburundi bw'iteka kuri bose buzira akarengane buzira agasuzuguro ugutotezanya n'ubwicanyi umusenyeri banshimiye ubusa yibukije ko ndadaye yari yatahuye ko demokarasi yari ituma abanyagihugu bihitiramwo abarongora biciye mu matora meza niko kuvuga ko ari igihe co kwisuzuma kugira ngo abarundi bamenye n'ibiraga igiwe ryaragendewe ni kabe akaryo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi ryandadaye ryerekeye intwaro nziza ya demokarasi ihagateka bose ihereye mu gusondera ubuzima bwa muntu intwaro yubahiriza bose mu byo barekuriwe intwaro idakumira intwaro itarenganya intwaro idatoteza ko turiko turahinahaza perezida melchior ndadaye nk'igihugu y'uburundi mbega nk'ubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadutera yosanga twatsindiye aho turi nk'isekuro canke yohava asanga yibwira ko twasubiye inyuma nk'ibirere ivyo bibazo ijwi rya amerika ryabibajije bamwe mu banyagihugu y'ubujumbura no mu ntara ya rumonge mu mpanuko bushira uburengero abenshi bemeza ko akarangamutima kandadaye kajanye nawe mvutse ngo demokarasi yavutse iracariho nca nangura kwibaza nimba yoba yarabayeho sinovuga ko yoba igihari nk'uko byatekerezwa kugira uhabwe ikintu hariho aho nabibonye nanjye byaranshike ugiye gusaba ijambo bakabanza kukubaza uri muri sisiteme uri mu mugambwe unye umuntu aravuga ibyo yifuza kandi arashika aho yifuza mu gihugu cyose cy'u Burundi iragi ryandadaye ubunye rirakurikizwa ari mu kazi ntukumigwa birababaje cyane kubona ibyo yarwaniye ibyo yazize tutigeze tubishikako jewe ku bwanje mbona uburundi butigeze buhinduka ibyo yarwanije n'ubu nibyo bikihari nibyo tukibayemwo usanga uburundi ari ubw'umugwi mutoyi waba bufise mu minwe ndadaye yifuza ko abarundi bishira bakizana mugabo sivyo bihari ubu hirya no hino ubwicanyi buraba abanyuruzwa bakanyuruzwa hama bakabura irengero incameri ni byinshi bicaye ngaho ntiwobona harimo n'abagiye gusaza bagapasiyona atana akazi bigeze bakorako ubukene n'inzara biri mu kutwica nuko biratandukanye cyane ivy'ubu unye nakuronka ngo nakazi hatabayo ka mwana wa mama ibiturire uko niko kuko nta kayagwa demokarasi y'ubu nta nubwo yegereza kuyo ndadaye yipfuza ibiturire biriho ubushomeri buruzuye kandi ukaza usanga hirya no hino habaye ibintu by'ubwicanyi ku byerekeye ubu birateye agahinda namwebwe murabona yuko ibyo yipfuriza uburundi atari ko biri mu kurinda impinduka mukuru w'ishyirahamwe avode ry'imfubyi n'abapfakazi b'abubahwa abicanywe na ndadaye asaba ubutungane n'izindi nzego kwerekana vy'ukuri c'ababo bazize no guhana bakoze amabi mu bihe bitandukanye agera hishaki ubwo bwicanyi bwose ntawe uramenya ingo nyezina yabo ubwa mbere ni ukumenya ukuri ku byabaye ubutungane bugakurikira niho hazoshobora kuba ukunywana nyakuri abakoze ayo mabi mabi bacirwe imanza hanyuma duhariranire twese dukeneye kubana umututsi yarapfuye umuhutu yarapfuye gusa dukeneye yuko ukuri kuja habona ninde yabikoze kubera iki badahana Melchior Ndadaye yishwe afite imyaka mirongo ine mirongo icyenda na gatatu nyuma y'amezi atagera kuri ane yari mu ntebe y'umukuru w'igihugu niwe muhutu wa mbere yarabaye perezida w'u Burundi kandi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagiye ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu abamubanjirije bose baturuka muri komini imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi kandi bari abasirikare babukuranye ko habanje kubihirikwa ry'ubutegetsi ariko atamaraso asesetse ubwicanyi hagati y'abatutsi n'abahutu bwakurikiye urupfu rwa ndadaye bwahitanye abantu barenga ibihumbi amajana atatu nk'uko ntiyabisiguye eroje urikaneza ijwi rya amerika urakoze loje wilika neza tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu fidele niyo ngabo yavuganye na frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba umuyobozi w'ishyaka frodebu akanaribera umuyobozi wungirije muri iki gihe aba mu birigi fidele niyo ngabo yatangiye amubaza uko yibuka itariki perezida ndadaye yiciweho ko umwaka utashe twama twibuka iyo tariki kubera ko ari itariki ntibagiranwa mu mateka amategeko y'igihugu kubera ko icyo gihe isi yubamye aho abansi b'igihugu bagandaguye umukuru w'igihugu hanyuma bakamugandagurana n'umukuru w'inama nshingamateka ponsiano karibwami bakamugandagurana n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka dorable jule bimazubute bakamugandagurana n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati juvenal ndayikeza bakamugandagurana n'uwari ajejwe igendereza umushingantahe richard kumwami hanyuma baburamatari batatu munyuma barishwe uwa gitega uwa karuzi uwa bubanza n'uwa kirundo mu nyuma urumva abadepite benshi barashwiragira abandi baricwa urumva icyo gihe demokarasi yari yamaze gucika umutwe urundi buratatana dusubira kwiyunga kugira ngo turabe ingene demokarasi itagenda akagirire ari nacyo rero cyavuyemwo ingene twumvikana n'ubutegetsi bwa iprona bwari bwatsinzwe mu matora turaba ingene twosubira kubaka igihugu bibyara ry'amasezerano ya arusha rero iyi tariki iratwibutsa rero ibyo bintu byose tuba twagaciyemwo aho twibuka akahise akubu n'akazoza ka demokarasi mu gihugu cy'u Burundi iyi tariki mirongo ibiri n'imwe ukwezi kw'icumi ukwibuka urupfu rwa ndadaye umunsi w'imbere yaho ihuriranye n'uko hari abantu batari bake basomewe imanza kuri dosiye ijanye n'iyicwa ryiwe bagirizwa ko babigizemwo uruhara iyo ngingo ya sentare ntayinyuzwa mu burundi ingingo mwayifashe gute twebwe ku bwacu iyo ngingo n'ingingo twofata tuyishize mu kiringo turimwo ca politike Eh, kubera ko hari haheze imyaka icumi n'itanu umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi kandi uwo mugambwe warigeze no gucudika nabo bariko baracira imanza none ubu uho habaye iki kugira ngo bahindure iyo nyifato uyu munsi ico ni ica mbere ica kabiri eh, ni uko eh, dukurikiye ingene ibintu biriko biragenda ni uko uyu munsi uyu mugambwe eh, watanguye kuvyura mu madosiye haraheze imyaka nk'ibiri itatu wari wifuza yuko iyo dosiye ivyuka bategura amatora mu kwezi kwa rusama umwaka wa bibiri na mirongo ibiri kugira ngo barabe ingene abo abantu b'abahutu bobemera bati barya abantu barakomeye n'imanza zari zarananiranye barazubahutse ni ukuvuga nibo bantu banyaye mugabo bibuka gutora igegeno isura yagurutse kubera ko abanyagihugu ntibabatoye Eh, ibyo byose bakoze kugira ngo babareshe kuzura abapfuye kugira mwene izo manza sibyo byatumye abahutu bacu babakurikira ngo babemere ku nguvu kubera ko baciye babona bati ko ari ibyo bakoresha ku mvo za politike hanyuma icyo gituma rero twe twifuza ko izo manza ziza ata muntu ashobora kuvuga ngo waciwe eh, mu gihe cya politike kitari cyo twifuza yuko izo manza zoza mu by'ukuri abarundi bose baratashe hari amahoro mu gihugu abarundi bashobora kwishira no kwizana mu gihugu c'iwabo hanyuma bakazana izo manza abantu bakaburana eh, barondera baburanira bakabarondera mugabo atari ibintu baca bakwegerako mu bijanye na politike twebwe ico nico twifuza nayo ubu kuzana urubanza bakaruca mwene uko siko duca twumva ko ari vyo kubera ko dusanzwe turi mu gihe ca politike kimeze nabi Yego, muri make cyane mu kurangiza ni irihe ragi mubona abarundi bogendera ko rya nyakwigendera perezida ndadaye muri make iragi rya mbere ni uko dadaye yaje arondera ineza y'abarundi arengera ineza yiwe arengera ineza y'umugambi wiwe arengera ineza y'umuryango wiwe yaje arondera ineza y'abarundi gushikaho abizira akabipfira iryo ni iragi rihambaye cyane icya kabiri ni uko yadusigiye iragi rya demokarasi demokarasi yarongera ko kandi akavuga ati muri demokarasi abantu babwirizwa kungana imbere y'amategeko bakangana n'imbere y'ibyo leta iha abantu bafitiye uburenganzira Koze.
basumanya kubera ubwoko kubera intara kubera imiryango kubera n'ibindi frederic bamvuga inyumvira mu kiganiro na mugenzi wacu fidel niyongabo kwibuka iyicwa rya perezida ndadaye bihurirana no kwibuka iyicwa ry'abana bagera ku ijana na mirongo itanu mu ishuri ryisumbuye ry'ikibimba mu ntara ya gitega aho ni mu burundi nanone ku nshuro ya mbere leta yabujije ababyeyi b'abo bana gukora imihango yo kubibuka iyi nkuru turagezwaho na desire hatungimana i kigali mu rwanda igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe uburundi buribuka perezida melchior ndadaye yagandaguwe kuri iyo tariki amaze amezi atatu gusa atwara uburundi kuri iyo tariki kandi imiryango inshuti n'abagenzi be n'amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu baribuka abanyeshuri barenga ijana bo mu bwoko bw'abatutsi bo ku ishuri ryisumbuye rya kibimba bishwe baturiwe n'abari bajejwe kubarera kwibubu bazira urupfu rwa melchior ndadaye aho kwibubu haciye hubakwa icibutso mu mwaka w'ibihumbi bibiri uno mwaka ku nshuro ya mirongo ibiri n'indwi yo kwibuka ababo iyo miryango n'ayo mashyirahamwe ntiyemerewe kuja gukurikiza uwo mugigwa buramatari w'intara ya gitega yasiguriye abajejwe gutunganya urwo rubanza kuri uno wa kabiri nk'uko mushano terence ari muri abo avyemeza ko kubera imvo z'umutekano ico gikorwa kitazoba terence mushano icegera c'urongoye ishirahamwe ase jenoside cirimoso amenyesha ko bari baranahejeje gusiga ico cibutso ati kubona buramatari bamenyesha ko yafashe iyo ngingo ku mvo z'umutekano kuko ico kibanza cegereye cyane aho umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye avuka akunze no gushikira ari mva idafashe namba mushana ati biraboneka ko ari amacakubiri ntawobuza abantu kwibuka ababo cane cane iyo bishwe mu nyamaswa atacyo bazira murazi neza bajya abanyeshuri ko ababyeyi bari babarungitse kwi- kwiga kandi bakabaragiza leta iyo leta rero niyo yari ikwiye gushigikira abana ababyeyi abandi bacitse ku icumu n'amashyirahamwe nk'iri ase jenoside n'ayandi mashyirahamwe yifuza yuko mu burundi hoba ukuri hakaba ubutungane maze abarundi bakabona gusubiza hamwe amahoro akagarusura akasasagara ari amahoro atagi- atari amahorerane abanyagihugu baganira na radiyo ijwi rya amerika bo mu gisagara ca bujumbura na gitega babona ko ari ibiterasoni kwankira ababuriye ababo mu kibimba kuja kubunamira je ku bwanjye mbona bari kubareka bari kubareka baraba- bakarira ababo kuko bababuze batabanse byari ibibondo byabo byari byarungitswe ku ishuri ariko ntibagirirwa amahirwe yo gusubira mu mihana ababyeyi rero bo bareka bakarira hama bakagarukira ku babo ibara kumutemere kabisa ni ibintu bibabaje rwose kuko nta muntu ashobora kubuza umuntu aje kwibuka uwiwe kuba ari ugusubira kumukomeretsa na na ibikomere biba birazimangana kandi rero ibi bintu ni ingendo mbi cyane ni ingendo igayitse rwose Eh, abarundi twari ku- dukwiye kumenya yuko iki gihugu cacu ari igihugu ca twese umenga iki gihugu ni igihugu c'abantu bamwe umenga iki gihugu c'abantu abana bariya bamwe gusa no kumenya yuko iki gihugu tugisangiye jewe ndibaza yuko umutekano waba uhari waba ukwiye kuko n'umukuru w'igihugu aheruka ku- kuvyemeza yuko umutekano ukwiye mu gihugu c'u Burundi je nibaza yuko atashingiro vyoba bifise jewe ko ndabibona nibaza ko ari kimwe c'ubwoko coba kikibandanya mu gihe kuri uno wa cumi n'icenda ukwezi kwa cumi sentare ntahinyuzwa yakatiye abagirizwa kugandagura melchior ndadaye bamwe gufungwa umunyororo wo guherayo harimwo n'uwahoze atwara uburundi perezida petero buyoya abandi bagakatirwa imyaka mirongo ibiri umwe mu batuririwe aho mu kibimba akarokoka kugeza n'ubu inkovu z'ubushe zitarazimangana yamenyesheje iradiyo imwe isamiranira mu burundi ko atacizera afitiye ubutungane bwa kino gihe ariko akizera ko ibintu bizotinda bigahinduka icyizere cyo cy'ubutungane novuga yuko uno munsi biracagoye biracagoye kuko eh, habaye amabi menshi mu burundi ku buryo n'ibyo byacu nyine byagiye muri bimwe numanume ugasanga bamwe hari abagirizwa ibi abandi bagirizwa ibi baja muri vya bintu byo kumvikana rero ati wewe ntuvuge vya bindi nani simvuge vya bindi twibanire uko nicyo gituma rero tuguma tuburindiriye kuko gushika uno munsi nta butungane novuga yuko eh, umuntu yovuga ngo hari ubwo yizeye ubunyene mugabo isi irahinduka kanatsinda twaguye ku ishuri twaturiwe n'aba- na- n'abarezi umva twaguye mu mu maboko ya leta nicyo gituma leta rero yashaka kugira eh, uko ishoboye kugira dutunganirizwe eh, duhozwe nibaza yuko ubutungane buzoboneka ntawo kwihebura rwose mugabo gushika uno munsi nta nta butungane buraboneka kandi nta ntabwo twizeye mwomenya ko abantu batandatu harimwo umuyobozi w'iryo shuri ryisumbuye rya kibimba firmato niyo nkenguruka baciriwe urubanza rwo gupfa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi kandi koko baricwa igihano cavuye gifutwa mu burundi abandi bagirizwa ubwo bubisha bwo mu kibimba baridegemvya nk'uko abarokotse babivuga desiratunga imana kigali ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urakoze desire hatunga imana tubibutse ko umuryango witwa ase jenoside canada nawo unenga icyemezo cya leta y'u Burundi cyo kubuza ababuze abana babo mu bwicanyi bw'ikibimba kubibuka mu itangazo umunyamabanga w'uwo muryango emmanuel nkurunziza yasohoye aravuga ko kubuza ababyeyi kwibuka abana babo ari ukubica urubozo urwego mict rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u rwanda rwafashe icyemezo cyo gufungira felicien kabuga ilahi mu buholandi aho kujyanwa yarusha muri tanzania mu gihe urubanza rwe ruzaba rugikomeza umunyemari w'umunyarwanda kabuga felicien akurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo cyenda na kane pierre claver niyo nkuru arakomeza umucamanza w'urwego mrct rwasubiriye sentare mpuzamakungu zirimo tpr yari yashinzwe kuburanisha abagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane mu rwanda yafashe ingingo ko felicien kabuga arungikwa gufungirwa mu ibohero riri irahe mu buholande aho kujanwa i arusha muri tanzania nk'uko umutahe wa mbere wo kumurondeza no kumufata wabivuga kabuga felicien umusaza w'imyaka mirongo umunani n'indwi nk'uko yabibwiye sentare iri pari mu bufaransa aheruka gufatirwaho nyene i Paris mu kwezi kwa gatanu guheze ari naho gushika ubu afungiwe aregwa ivyaha vya jenoside yakorewe abatutsi no kuba ariwe yatanze uburyo bwose bwakoreshejwe yafashwe amaze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu arondegwa iyi ngingo yo kumurungika irahe yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umucamanza Ayan Bonomi yagenywe kuburanisha urubanza rwa Kabuga iyo ngingo ijwi rya Amerika rifite iyi kopi ivuga ko Kabuga vyemejwe ko amagara amukitse kandi ko ageze mu zabukuru gutyo ko kumufungira no kumuburanishiriza yarusha muri Tanzania vyobangamira ubwigenge n'amagara yiwe gushika ubu itariki azurungikirwa ko irahe hamwe n'iyo urubanza rwiwe ruzotangurira ko ntiziramenyekana gusa umucamanza afise urwo rubanza rwiwe yavuze ko ari vuba kandi ko n'izo ngingo ziri mu vyerekeye dosiye y'urubanza rwa Felicien Kabuga umuryango ibuka uharanira inyungu z'abarokotse ubunyabwoko byakorewe abatutsi felicien kabuga akekwa kuba yaragizemo uruhara wowe wifuza ko aburanishirizwa mu rwanda aishake naftari umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka mu rwanda yabwiye bbc ko ifatwa rya kabuga yabaye inkuru nziza kuri bo yongera ko kw'ico baciza kuri ibuka ari uko yozanwa mu rwanda akaba ariho aburanira yamara abunganira umutama kabuga baheruka gusaba ko yoburanira muri ico gihugu c'ubuholande kubera impamvu zifatiye ku buzima bwiwe butameze neza metre emmanuel artit umwe muri bo yandikiye umucamanza carmel agius atwara sentare ya onu iri arusha muri tanzania asaba ko uwo mukambwe yoburanira mu buholande yasiguye ko muri tanzania atanga ingo zikomeye zashize zashyizweho zo kwirinda ikiza c'umugera wa korona bikaba vyobangamira ubuzima bw'uwo musaza ageze mu zabukuru basigura kandi ko kabuga atoshobora gufungirwa yarusha kubera indwara zibangamiye amagara yiwe abo banyamategeko bamenyesheje ko muri izo ndwara harimo diyabete umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara yo mu bwonko ituma yibagira n'ingoga ikindi kandi bari bavuze ko kumujana yarusha ari ukurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe bavuga kandi ko ingingo yo kumureka akaburanira mu bihugu vya buraya yunafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi ico bikoze sentare iri yarusha yari imaze gutangura imyiteguro kugira ngo mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa iyo sentare iheruka gushiraho abacamanza batatu bazoburanisha felicien kabuga barimwo umwongereza umunyayirigwe n'umuganda yarusha muri tanzania asanzwe hariyo n'abandi bahoze ari abashikiranganje canke abakuru mu gisirikare ca kera c'u rwanda bagirizwa ivyaha vy'ubunyabwoko byakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri yarusha kuko n'ibihugu vya buraya birimwo imiryango yabo vyanse kubakira nabo bakanga gusubira mu gihugu cabo abo bagira ku icumi ubu batunzwe na woni yarusha pye clave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwayakurikiye mbararikira kandi gukurikira ibiganiro byacu biri imbere nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura aya makuru yarahagarariwe na frederic nkundikije yegeranijwe na fasil gabehu igihe mwumvaga ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.